turashimire ko muzindutse mwumviriza ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mwaramutse inshuti bakunze muzindukanye n'ijwi rya amerika mu kirundi no mu kinyarwanda abari mu burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero mirongo ibiri na zitanu mirongo itatu na rimwe na mirongo ine na rimwe mu rwanda mukatwumva kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu vy'ijwi rya amerika ikaze mu biganiro n'amakuru tubafitiye muri kano gatondo kuri mikro washington dc muzindukanye na jowe diane nini nahazwe mu kanya nk'uko bisanzwe iminsi yose ya gatandatu turaza guhera ku makuru avugwa mu karere k'ibiyaga binini aze gukurikirwa n'ikiganiro iwanyu mu ntara inyuma y'ico kiganiro duca tubasusurutsa n'umuziki twabateguriye uno munsi nongere ndabahe mwaramutse n'ikaze mu makuru tubafitiye muri kano gatondo umunyarwanda fulgence kayishema yahoze ari brigadier wa polisi mu cahoze ari commune kivumu mu gihugu c'u rwanda yaraye yitavye ubutungane bwa afurika y'epfo yagirizwa ubwicanyi bwahitanye abatutsi bari bahungiye muri ekleziya mu gihe ca jenoside yakorewe abatutsi mu rwanda mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo icenda na kane ibindi kuri no nkuru na ejo ni mukankusi kayishema arashinjwa ibyaha bitanu muri afurika y'epfo harimo bibiri by'uburiganya ibyo bifitanye isano n'inyandiko yatanze asaba ibyangombwa by'impunzi n'ubuhungiro muri afurika y'epfo aho urwego rw'igihugu rw'ubushinjacyaha ruvuga ko yatanze ubwenegihugu nk'umurundi kandi ko yakoresheje amazina ataraye kayishema ntiyabajijwe niba yemera cyangwa ahakana ibyaha mu rukiko rw'i cape town rwimuriye urubanza ku itariki ya kabiri y'ukwezi gutaha kwa gatandatu ubwo yari asohotse kayishema yabajijwe n'umunyamakuru niba hari icyo yifuza kubwira abahuye n'ingaruka za jenoside yo mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na kane asubiza avuga ngo navuga iki tubabajwe no kumva ibyarimo kuba yongeyeho ko nta ruhare na ruto yagize mu gihe cy'ubwicanyi nyuma y'imyaka irenga makumyabiri yihishahisha fulgence kayishema yatawe muri yombi kuwa gatatu akoresha amazina ataraye yafatiwe mu mirima y'imizabibu ahitwa parl mu birometero mirongo itandatu uvuye mu mujyi wa cape town yihishe ubutabera guhera mu mwaka wa bibiri na rimwe ubwo urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyiriweho u rwanda rwatangazaga ibyaha aregwa bya jenoside ku ruhare yavugwagaho mu isenywa rya kiliziya gatolika y'inyange mu cyahoze ari komine kivumu perefegitura ya kibuye kayishema ni umwe mu bantu leta zunze ubumwe za amerika yashyize ku rutonde rw'abashakishwa muri porogaramu y'ubutabera bashyiriweho miliyoni eshanu z'amadolari kuzatanga amakuru yatuma batabwa muri yombi kayishema yari afite umwunganira mu mategeko mu rukiko kuri uyu wa gatanu kandi yemeye ko hakoreshwa icyongereza nta musemuzi hari abapolisi benshi cyane ku rukiko abofisiye bari bitwikiriye mu maso bafite imbunda zikomeye bambaye n'udukoti tudapfumurwa n'amasasu kayishema yari yambaye ijaketi y'imvura y'ubururu ruturuso y'umukara na bote z'umukara yari yogoshe umusatsi wose kandi atwaye bibiliya n'igitabo cy'ubururu ku gipfuniko cyacyo handitseho amagambo jesus first bivuze yesu mbere na mbere kayishema azaguma muri gereza ya porusmore mu mujyi wa cape town mbere yo gushobora koherezwa mu rwanda mu ntara ya cibitoke mu burundi amakoperative yimba ubutare cumi n'indwi aheruka guhagarikwa n'abajeje intwaro ni ingingo yafashwe inyuma y'urupfu rw'abacukuzi barenga mirongo ibiri kubera ukutubahiriza amategeko ibindi kuri no nkuru na mgenzanje eloje wirikaneza Jack Niringiyimana n'umugabo w'imyaka irenga mirongo ine akaba yubatse yatakaje umurimo yahorana wo kwimba inzahabu uwo mugabo wo muri komine mabayi avuga ko kadereye ku binzi benshi yabwije ujya amerika ko bamwe mu babuze utuzi bacitse ibisuma ubu turi mu buzima bubi bwose usanga abantu bose ari ukwirwa bicaye ari ugasanga mu ijoro mbere hari nabo usanga mu ijoro usanga baja mu mirima y'abandi kubera nta kintu bafise kibafasha ugasanga ni ibintu bitoroshe rwose nicyo gituma ubu abantu bose vrema barafite ikibazo gihambaye hari nabo usanga bakora ibidakorwa kubera ntaho bakikora umutamanseri mesibo rurema nawe asanzwe afise ishirahamwe ryahora ryimba inzahabu ariko ubu ryahagaritswe watewe impungenge n'uko mu minsi iza ubugizi bwa nabi bushobora kwiyongera kubera ubuzima bwazimvye bukiyongera ku gashomeri kageramiye abimvyi nka bose ibintu byarazimbye ikiro cy'umuceri kiri ku bihumbi bitandatu ibiharage biri ku bihumbi bitanu bine n'atanu ubufu buri ku bihumbi bibiri n'atanu none ayo mafaranga naho nta nahava niyo gituma abantu birara mu mirima y'abantu rero ahubwo usho buruzuye abantu benshi bazobasanga leta ntitugumiza dutabaza leta ngo itwumve izo za gutabara ibiziga byuzuye mu mirima abandi bari mu busho kuko twebwe nta bindi byatureze kuva kera kuva dukura kuva jewe nkura mu myaka maze nta kindi cyari gitunze abene igihugu bo muri komine y'amabaye uretse i- i- ibijanye n'ubutare kwimiza habo abapfaso ntibabimvye nka jane nkeshimana bavuga ko bwafutse umunwa n'ahatabwanwa bafise uwo mukenyezi w'abana umunani yaganiriye n'ijwi rya amerika ari kuri site ya butahana iri mu zuga we inoro bakimba bakija mu ruzi bakareba utunoro nk'abapfasoni twararonka utwo turya abana bakaronka ico bafungura ndetse tukiteza imbere mu tundi tuntu tubayabaye ariko ubu hageze aho twese turifumbase hagera ku ziko ku mugoroba abana umugabo akavuga ati ese mana ntahahe umugore n'abana ndabinjira mu nzu ngira ijambo ndetse ubu novuga ko kubera irasiyo yaboneka ubu itakiboneka abantu bamaze kuba nk'ubushwiri ni ukuvuga nta kintu dusumisha isi y'amabayi ntikera ntaho wobona umwimbu w'ibigori nta muntu yimbura na kiro mirongo itanu y'ibigori ni ukuri banyakubahwa mujejwe igihugu mujejwe agateka ka- kazina muntu mwotugarukira kuko ibi bibondo byose mubona aha ndetse ubu hasigaye hagera n'igihe nk'umuntu w'umushingantahe ubu bambara n'ipantaro isentire zisigaye zibaruka umushinga ntaho azogenda mu ibarabara babona ipantaro irahonye kimwe mu bintu amakoperative y'abimvyi asabwa ni ugutanga ikiro c'inzahabu muri banki nkuru y'igihugu buri mezi atatu ibi vyasabwe na leta y'uburundi eliyakim mpawe n'imana gifise koperative gikora avuga ko ari indyankuru rye ni akazi gasaba imitahe imitahe nayo iragoye je honyene kugira ndonke indonke icyo kiro kinoro eh, bari ba- ba- leta yategekanije nagurishije ibintu byinshi kugira ndonke umutahe wo gutangura mugabo ubu ndabona biriko bigenda bincanga gatoya iyungamu ry'abandi baganiriye n'ijwi rya amerika kemeza ko ubusuma muri kino gihe bwiraye muri komine ubusuma eh, burahari nyene bw'inzara n'abiba sabamena amazu n'abiba indya urumva bisigura ko ni inzara rero abantu benshi ba n'abimvye n'abantu bimba inzahabo ura ariko ntago bakimba ububirwa bose aho kurigara umva o- ni ngombwa ubusuma n'ubundi buzotera bwiyongera bugira bube bwinshi kuko atacyo bu- bugaburira abana kubera bahora birirwa mu bigobe ubu birirwa bayerera bategerezwa kwiba ubusuma buzokwira abimvyi basaba leta gutegeka bene amakoperative kubarihira ubwishingizi bategeka bagashiraho uburyo butegekanije kugira ngo bakingire abakozi kuko nabo nyene imitahe yabo barayikoresha mugabo ni kubera umunyagihugu muto muto aba yatanze ubuzima umusitanteri wa komine mabayi nikodemu ndahabonye imana hanura abafise amakoperative gushira abakozi babo mu mashirahamwe yo kwiziganiriza kugira baramirwe mu bihe vy'impanuka ni mu gihe abantu barenga mirongo ibiri bamaze kugwa mu birombe kuva mu kwezi kwa kane guheze nk'uko ubuyobozi bw'intara bwabitangaje ubwa mbere tubahanura ko abako- bashira abakozi babo mu masirase kugira habaye isanganya habeho gukurikirana ku- kuronka ishumbusha ariko n'aho abantu baba bari muri asirase turongeraho tukababwira yuko iyo imvura iguye ari nyinshi bategerezwa kubanza kugira ente kuvamwo ivyo binogo buramatari wa cibitoke avuga ko abatabikora basa n'abasuma akamenyesha ko abantu bose babwirizwa kwisunga amategeko kaheme bizoza uwo wese abikoreyeyo atisunze amategeko n'umusuma n'umugizi wa nabi niyo mpamvu duhamagara abantu bose rero kugirane kuja mu makoperative bakabikora bisunze amategeko ndahabonye imana arongoye komine mabayi yabwiye ijwi rya amerika ko amatagisi ya komine yagabanutse bitewe n'uko ibikorwa vyo gucukura ubutare vyahagaze ku makoperative menshi twategekanya yuko eh, umwimbi umwe umurihisha ibihumbi indwi ku mwaka murumva yuko rudashobora kuza kurihisha nk'abantu bahagaze harabamo rero ikintu kigabanuka mu giga cya komine komine mabayi ni imwe mu zicukurwamwo ubutare bwo mu bwoko bw'inzahabu bwinshi mu gihugu c'uburundi abimvyi baturuka nka bose muri iyo komine nyene yo mu ntara ya cibitoke mu buraruko buca iburengero bw'uburundi inshuro zitari nke abanyagihugu bo mu turere ducurwamwo ubutare butandukanye bagiye bidogera amashirahamwe yo gucukura ubutare ko atabaha imizibukiro ku gihe iruhande y'abakozi batarihirwa ubwishingizi bwo kwivuza ibibazo naho bija hejuru ntibikunze kuja muri za sentare kuko ubushikiranganji bujejwe ibidukikije n'ibiro vy'umukuru w'igihugu ari vyo bisata bikunze gukemura aya makimbirane eroje burikaneza ijwi rya amerika eroje burikaneza urakoze kuri iyo nkuru abategetsi ba malawi baraye bagose impunzi amajana icenda na mirongo ibiri ziba ahantu hatandukanye mu ntumbero yo kuzisubiza mu ikambi ya zaleka ihana urubibe no mu rwa mukuru wa lilongwe ejo ni mukankusi adufite ibindi kuri ino nkuru operasiyo yatangiye ku itariki ya cumi na karindwi y'ukwezi kwa gatanu yaje nyuma y'uko guverinoma ibwiye impunzi zose ko zigomba gusubira mu nkambi ya zareka bitarenze tariki cumi n'eshanu y'ukwezi kwa kane cyangwa bakazasubizwayo ku ngufu guverinoma yareze impunzi kuva mu nkambi yuzuriranye zitabanje gukurikiza ibisabwa iyo operasiyo yo gufata impunzi yatangiriye irongwe kandi yageze no mu zindi ntara bota ntiyabashije kuvuga igihe iyo operasiyo yanenzwe n'imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu izarangirira mu kiganiro patrick bota yagize ati ntabwo dushobora gutanga igihe bitewe n'uko ari ikibazo cy'umutekano w'igihugu yakomeje agira ati tuzakomeza kuzageza igihe tuzanezezwa n'uko abanyamahanga bose bafite sitati y'ubuhunzi basubiye mu nkambi ya zareka yashingiraga ku mpunzi zo mu nkambi yo mu ntara ya doha iri mu birometero mirongo itandatu uvuye irirongwe icyo gikorwa cyanenzwe n'umuryango w'abibumbye n'imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu ikorera mu karere valentin tapsoba umuyobozi w'ishami rya onu ryita ku mpunzi hcr mu biro by'akarere mu majyepfo ya afurika yabivuze mu itangazo yashyize ahagaragara kwa gatatu agira ati turongera gusaba dukomeje abayobozi kwisubiraho ku cyemezo cyo gusubiza impunzi mu nkambi ya zareka kuko mu miterere yayo yamaze kurenza urugero rw'impunzi ishobora kwakira mu buryo bukwiye ikiremwamuntu hakaba nta rw'inyagamburiro hcr yavuze ko iyi nkambi yashyiriweho kwakira impunzi zitarenze ibihumbi cumi na bibiri kugeza kuri uyu wa mbere yari icumbikiye impunzi zirenga ibihumbi mirongo itanu na magana atandatu abenshi ni abaturuka muri repubulika ya demokarasi ya kongo mu burundi no mu rwanda umuvugizi wa leta ya malawi bota nubwo yemera ko iyi nkambi yarengeje urugero yahakanye ko malawi ihohotera uburenganzira bw'impunzi yagize ati iyi operasiyo tuzayikora twubaha ikiremwamuntu yongeyeho ko mu bikorwa byose harimo gusuzuma ibyangombwa by'impunzi n'ibyangombwa byemerera umuntu gutura mu gihugu ati kuba impunzi ni sitati ntabwo ari ibintu bihoraho yakomeje agira ati kuri benshi mu barundanyijwe nta midugararo iri mu bihugu byabo ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turabandanya n'ibiganiro vya kino gitondo reka tubandanirize ku kiganiro iwanyu mu ntara tubasubiriramo
iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
mu rwanda umuryango urengera uburenganzira bwa muntu clado urasaba umujyi wa kigali kubahiriza amahame y'uburenganzira bw'ibanze bwa muntu mu bikorwa uri mu byo kwimura abaturage mu kiganiro cyihariye n'ijwi ry'amerika umunyamabanga nshingwabikorwa wa clado safari emmanuel aravuga ko bandikiye umujyi wa kigali bawubwira ko abaturage badakwiye kwimuka badategujwe kandi badahawe ingurane ikwiye ku mitungo yabo ikiganiro yagiranye na mugenzi wacu asumutakaboyi icya mbere urabona umuntu umuntu aratuye afite umuryango ariko yajya kubyuka mu gitondo agasanga amabwiriza araje n'ubuyobozi bufite imbaraga bati muri mu kantu ni mu manegeka muri ubwo buryo abahungabanye n'ubwo mu buryo bw'igihagararo butabibona ariko muri we umubujije ituze n'umutekano bakagombye rero icyo dusaba cyane ni ukugira ngo abantu bajye babatekerezaho babasange bababwire ikibazo uko kimeze bacyakire noneho baterure igisubizo hamwe ariko igisubizo baza bagifite ntibatekereza ku burenganzira bw'umwana umuryango muri rusange bafite ntibatekereza aho bazimukira ntari ikintu kiba cyarateganyijwe kugira ngo ni nko kuvuga sohoka ugende utazi n'aho ujya mu by'ukuri umuntu nk'uwo nguwo ntibaza ko wabikora uwo ari we wese byahungabana mu biganiro twagiranye n'umujyi wa kigali baravuga bati icyangombwa uburenganzira bwa mbere ni uburenganzira bwo kubaho hari ubundi burenganzira bwaruta kubaho nk'uko babivuga uburenganzira bwa muntu abashaka kubumenya neza bajya bareba itangazo mpuzamahanga rirengera uburenganzira bwa muntu ntabwo uburenganzira bwo kubaho gusa ari bwo bwonyine hari ukubaho nibwo burenganzira bunabanza kuko umuntu aravuka akabaho yabayeho rero hari ubundi burenganzira bundi dufate nimba avutse azagira uburenganzira bwo kwiga nimba avutse azagira uburenganzira bwo kuvuzwa agira uburenganzira bwo gutuzwa ni ukuvuga ngo rero kureba uruhande rumwe gusa ngo ugiye kubaho ese urabaho ute ibyo ari byo tuvuga bo baravuga bati ibiza biraje nimwimuke yego nimwimuke ese uriya mwana we wigaga aho hantu wigaga uba muri icyo gice arajya hehe ubwo se nk'umubukije uburenganzira bwiwe cyo turashaka kugira ngo mbese babanza bicare batekereze ubu burenganzira bw'uriya muryango wose ugiye kwimurwa umutungo yari arimo ese azongera kuwubona nawe uvutswa ntazaba sharije ntazaba mbese ikintu cy'umutwaro kuri leta mu gihe bazaba bamaze kumuvutsa n'ahantu yari ari ikindi ni uko ibiza bundi abantu batuye mu manegeka hano muri kigali ijya kubireba ni na benshi ku buryo hakwiye gushyirwaho ingamba zirambye atari ukuvuga ngo uyu munsi urafata aka gace mwebwe mu manegeka ni mwimuke abandi bagasigara ni ukuvuga ngo rero niba abantu benshi batuye mu manegeka ntihashyirweho gahunda yo gutuza bariya bantu bose muri rusange nta kuvuga ngo kuko ni abanyarwanda bagomba kwitabwaho mu buryo buri sosiyali umujyi wa kigali uravuga uti ntabwo tubasezerera ku buntu turabaha amafaranga yo gukodesha iyo ni intambwe imwe ariko idakwiye kuza kuza wayitekerejeho ngwino uganire n'abantu ese kuki banga kuganiriza abantu noneho bababwire batekereze barebe n'ahantu ibyo bihumbi mirongo itatu babahereza barebe niba mu by'ukuri bishobora kubatuza aho handi bagiye ese kuguhereza ibihumbi mirongo itatu ngo ntugende urajya hehe bari bazi yuko afitemo wenda yaratanze avansi y'amezi angahe ese uriya we yari abereye mu nzu yari amurimo imyenda ingana gute bareba uruhande rumwe ntibatekereza ku ngaruka z'impande zombi ibintu bitekerezweho mu buryo bw'icuze kandi abantu biganireho cyane cyane ko amahirwe dufite n'ibyo biza byabaye mu burengerazuba yego muri kigali byari bitarahagera hari ituze hari umucyo ku buryo rero hari hakiri umwanya wo kugira ngo abantu babiganireho abantu bimuke batuje murifuza ko byagenda gute twebwe nka karado turashaka yuko hashyirwaho nibura hashyizweho komite y'umujyi y'izo nzego zombi bagakora ibarura bakabanza bakidantifiya ahantu bakamenya ahantu hari ayo manegeka abari mu manegeka ni bande ni bangahe noneho turabimurira he hakorwa inama hakabaho komite mbese ibishinzwe bakiga ku burenganzira bwa muntu muri rusange ari uburenganzira ku mutungo bugasobanurwa kuko hari abantu muri abo ngabo bari bahura n'ibyo bibazo usanga wenda naho bari bari barahaherewe n'uburenganzira ni ukuvuga ngo rero kumubwira ngo niyimuke ese nyuma yaho bizagenda gute arimukira hehe azongera kubaka ubuzima bwe mu buhe buryo ni ukuvuga ngo ntihashyirweho uburyo gahunda kandi imenyeshwe n'abantu abantu nyine bayimenye twese tuyigiremo uruhare kugira ngo dufashe muri iyo sensibilisation abaturage biyakire babyakire n'aho hantu bazimurirwa hanategurwe amikoro ahari cyangwa se bikorwe buhoro buhoro ariko umuntu agende rwose mu cyubahiro cyiwe tuzi yuko umuturage umuturage buriya leta imufiteho imufiteho inshingano leta iradushinzwe igomba kudutekerereza ingengo y'imari yego ntayo ariko nibura iyo gahunda igashyirwaho amikoro akagenda ashakishwa buhoro buhoro waba umwaka umwe cyangwa se ibiri ariko hajyeho hajyaho gahunda twebwe dushyigikira ko ingurane yatangwa kuko umuntu hari ahantu atuye yahashyize imbaraga yahashyize amafaranga kandi ahubatse ahubatse ku rwacu ruhande ahubatse mu buryo bukurikije amategeko kuko yarahahawe arahubaka ahubaka inzego zose zibireba ikindi nta kibazo yari bwahure nacyo usibye iyo nyigo cyangwa se inzego za politiki zibirebera zikavuga ziti aba bantu ni mu manegeka nta kibazo yari bwahure nacyo kubwiwe nimba rero uje kumubwira uti imuka ahangaha urumva wishyize no mu mwanya imuka ahangaha tekereza ku gishoro yashyize tekereza ku mibereho tekereza uburyo agiye gutangira ubuzima icyo gihe rero aba akwiye ingurane mu by'ukuri manuel safari umunyamabanga nshingwabikorwa wa clado mu kiganiro cyihariye n'ijwi ry'amerika mu rwanda leta iravuga ko mu mezi ane ari imbere izaba yaboneye igisubizo ikibazo cy'ibinyabiziga bitwara abagenzi hirya no hino mu gihugu bikomeje kuba bike inkuru irambuye erike bagira ubusa amezi ane n'igice arihiritse igihe ntarengwa cy'amezi atatu leta y'u rwanda yari yarihaye cyo kuba yakuye mu nzira ikibazo cyo gutwara abantu n'ibintu kikiri agateranzamba kugeza n'amagingo ya biroroshye kugana ahahurira abatega ibinyabiziga bajya muri gahunda zitandukanye ugasanga batonze imirongo miremire bavuga ko birushaho kubadindiza mu iterambere twageze hano saa kumi n'ebyiri kugeza n'izi saha kuba tutabona imodoka urumva ni ikibazo ikibazo tugira ni iyi mirongo turava ku kazi dushaka kugira ngo turamire ingo zacu n'iyi mirongo imeze gutya tukagera mu ngo saa yine saa tanu urumva ko ibyo bintu rero bitubangamiye iyi mirongo ikunze kugaragara cyane mu mujyi wa kigali no hanze yawo mu masaha ya mu gitondo na nimugoroba abantu batandukanye bajya cyangwa bava mu kazi mu ntangiriro z'uyu mwaka hari mu kwezi kwa mbere perezida w'u rwanda paul kagame yakiraga indahiro za perezida wa sena bwana francisco saveri karinda yari yatanze umurongo w'umuti kuri iki kibazo kugira ngo abantu bashobore gukora imirimo yabo mu buryo bwa buri munsi baragenda numvise ko hari ikibazo cya taransiporo abaturage ko bagenda amabisi cyangwa iki ku buryo buboroheye barambwira ko birimo ikibazo ibyo nibyo numva hanze mu baturage mu babishinzwe ntawe urakingezaho wenda murabizi cyangwa ntimubizi muva aha mujya gukurikirana kugira ngo mumenye ikibazo uko giteye twishakire umuti gikemuka ikiva mu nzu mu kiganiro twagiranye na bwana ernest nsabimana minisitiri w'ibikorwa remezo yatubwiye ko leta yatanze gahunda mu nganda zo hanze yo gukora za bisi nini zizajya zitwara abagenzi bwana nsabimana avuga ko zose hamwe zizaba zisagaho gato magana atatu ariko hazabanza kuboneka izisaga ijana so mu buryo bwihuse rero hari basi zigiye uh, kugurwa ndetse sitepu ya mbere isa nkaho yarangiye mu by'ukuri muri rusange hose hazagurwa basi magana atatu n'eshanu ariko ku ikubitiro hakazabanza kuza basi ijana n'eshanu leta iravuga ko byibura bizafata amezi anari imbere izo bisi zikabona kugera ku butaka bw'u rwanda raporo y'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta iheruka igaragaza ko mu modoka zakoraga hagabanutsemo imyanya ibihumbi bitatu abagenzi bagombye kuba bicaramo minisitiri w'ibikorwa remezo yadusobanuriye ko kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani bisi zitwara abagenzi zatangiye kugabanuka kubw'ubushobozi bw'abatwara abantu n'ibintu ikibazo cyaje gukomera ku mwaduko w'icyorezo cya covid cumi n'icyenda aho abakoraga muri urwo rwego ubushobozi bwakendereye kugeza ubu cyane mu mujyi wa kigali buri muhanda ufite sosiyete itwara abagenzi igomba gukoreramo kandi ibirengaho ikabihanirwa hari sosiyete ya royal express ikora kicukiro n'ahandi kbs express ikora remera kabuga n'ahandi na rftc ikorera za kimironko gatsata n'ahandi zose zihurira muri nyabugogo ari naho zihagurukira ibi byo guha abashoramari imihanda byatangiye muri za bibiri na cumi na gatatu kuri bwana frank habineza depite mu nteko ishinga amategeko y'u rwanda icyarimwe n'umukuru w'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije mu rwanda ritavuga rumwe n'ubutegetsi buriho asanga icyo yise imikorere yo kwiharira isoko mu gutwara abantu n'ibintu biri mu byazambije uru rwego imihanda yo mu mujyi wa kigali yahawe amasosiyete amwe n'amwe uvuga ngo niba ari kuva nyabugogo uza kimironko hari abemerewe kuhakorera gusa niba ari kuva nyabugogo ujya ku muhima cyangwa se kuva ku muhima ujya nyamirambo cyangwa se kuva mu ujya ujya kabeza gutyo ni ukuvuga ngo ubwo iyo bahaye imodoka imwe igomba kuhatwara iyo sosiyete imodoka zayo zishize nta zindi zihari abantu bagomba kuguma ku murongo so mu bintu twasabaga ni uko ibintu bya monopole muri taransiporo babikuraho bakareka n'abandi bafite amamodoka cyangwa izindi sosiyete zikaba zajya muri uwo muhanda bakareba n'ukuntu bakongeza amamodoka aho kugira ngo ufate sosiyete imwe runaka rukumbi uyu muhanda kandi afite imodoka zishobora kuba zahaza uwo muhanda radiyo ijwi rya amerika ntiryabashije kubona abakora mu mirimo yo gutwara abagenzi ngo batubwire imbogamizi bahuye nazo zatumye batabasha guhaza abagenzi gusa iyo utambutse hirya no hino nka nyanza muri kicukiro ndetse no ku murindi wa kanombe uhabona za bisi zamwe mu masosiyete atwara abagenzi mu mujyi wa kigali bigaragara ko zitagikora abakenera gutega ibinyabiziga nabo ntibabura gukomeza bagaragaza ko hagombye kugira igikorwa ikintu mbona leta yakora uretse kuba wenda yagira ubundi buryo iganiramo n'abashoramari bakabasha kuvugurura ikintu kijyanye na taransiporo ko kugeza ubu biragaragara ko muri taransiporo abantu batakaza umwanya munini cyane mu gihe cyo gutega imodoka bifuza ko bashyira amatagisi menshi mu muhanda bigahinduka umuntu ntajya yirirwa arara muri gare ubutegetsi busobanura ko muri bisi buteganya kuzana mu mugambi wo gukemura ikibazo hazabanza kwinjira izikoresha amazutu ariko nyuma hakazinjira izikoresha amashanyarazi mu mugambi urambye wo kubungabunga ibidukikije eh bagira ubusa ijwi ry'amerika i kigali
mu burundi abahinzi barasabwa na leta kwitabira gahunda yo guhinga ku misozi mu gihe cy'impeshyi no kuvomerera ibihingwa kugira ngo umusaruro utagabanuka minisitiri w'intebe gervain ndirakubuca niwe watangije gahunda yo guhinga ku misozi mu gihe cy'izuba mu rwego rwo kurwanya inzara inkuru ijwi ry'amerika bategura yifashishije inshuti zayo mu burundi muragezwaho na desire hatungimana ari mu ngendo z'akazi mu gihugu hagati muri kuno kwezi kwa gatanu umushikiranganji wa mbere wa leta y'u Burundi yahamagariye abarimyi gukura amaboko mu mpuzu kugira bashobore guhangana n'ubukene bw'ibifungurwa mu nama n'abajejwe intwaro n'uburimyi mu ntara javendera ko buca asaba abarimyi kuzorima ku mitumba mu kiringo c'ici cimirije ibitari bimenyerewe guhimiriza n'itegeko rya leta umuryango wose uteza kurima muri iri ci uburinganire bungana n'imetero mirongo ibiri ku icumi aho ni ku musozi simbuze mu mwonga umusozi azovoma amazi aza kuvomera si uguhimiriza ni itegeko dutanga umugoronome wese uhereye ejo aca abwira imiryango yose ko umuntu wese ateza gutegura ahantu hangana n'imetero mirongo ibiri ku icumi ho kurima muri iri ci bamwe mu barimyi bo muri komine butezi mu ntara ya ruyigi batunzwe n'uburimyi bakira neza iryo tegeko rya leta ariko bakamenyesha ko hakenerwa ibitari bike kugira iryo tegeko rya leta rizoje mu ngiro serine mbashimana aba ku mutumba wasenga muri komine butezi abona ko bitazomworohera kurima ku musozi mu kiringo c'ici icyo mbona mbona renga ikizoba bakenewe ubu mwuwo mwanya ni ikintu cy'umwavu hari igihe no kubura umwavu nanabiheba ega ikintu cyose kiba gihenewe nk'umwavu kubera imvura iba yacitse usanga bigoranye kuri umuntu ngo aronke amazi bigatuma nyine nabyo biterwa tuba twateye bitariko biraronka amazi akwiye abahurikiye mu makoperative ahurikiyemwo abarimyi nabo nyene basanga iyo ngingo ishimangirwa n'umushikiranganji wa mbere wa leta y'u Burundi hamwe igiye mu ngiro yogirira akamaro abatari bake paul habyarimana arongoye koperative senga abona ko kugira bikunde abarimyi barime ku mitumba mu kiringo cici bongere bimbure hakenewe ingingo mperekeza ategerezwa gushyirwa imbere kuvomera umuntu yovome mugabo habura iki ibikoresho tukajya dusaba ko leta yodufuta umugongo bakaturosa ivyo twokoresha nk'ayo mapompa bakaduha imiti bobona ko vyodufasha komine butezi imwe mu makomine agize intara ya ruyigi iri mu buseruko bw'u Burundi iriteguriye guhimiriza abarimyi kugira baze bashire mu ngiro iyo ngingo ya leta Valerie Nkuzimana umuyobozi mwishikira mu biro vya buramatari w'intara ya ruyigi agasaba abarimyi kutazohereza mu masoko umwimbu bazoba baronse muri kino kiringo c'impeshi kubungabunga umwimbu rero muri intara yacu ya ruyigi nico tubahimiriza kugira ngo um, bategekanye kazoza ko ntawe uzi uko ikirere kizogenda ku gatasi ikindi naco duca tubwira ko tubahimiriza nuko eh, muri irici eh, nkuko ari itegeko rya leta twese dutegerezwa kurima n'imiburiburi imetero mirongo ibiri ku icumi tuvomere kugira ngo dusahirize ivyo tuzoba twarimye mu mwonga abahinga mu bijanye n'uburimyi basanzwe bari mu nzego za leta ntibashima kugira ico bashikirije kuri uwo mugambi wa leta watangujwe n'umushikiranganji wa mbere abayazi n'abakunzi b'ijwi rya amerika bavuga ko uwo mugambi wa leta wo kurima ku misozi mu gihe cici utoroshe bavuga ko ukeneye ifumbire imiti yo gupompa ibiterwa kugira ntibiterwe n'udukoko ibikoresho vyo kuvomera hamwe n'uburyo bwo gushikana amazi ku mitumba hakoreshejwe ipompo motopompe mu gifaransa irima rya gatatu saison culturale c rikaba ryahora rirangurirwa mu biyaya vyegereye inzuzi honyene ikigo c'igihugu kijejwe ibiharuro mu burundi kimenyesha ko abarundi icenda kuri cumi baba mu gihugu hagati batunzwe n'uburimyi hamwe n'ubworozi bw'ibitungwa bito bito urakoze desire hatunga imana hano dusoreje aya makuru mu kiganiro iwanyu mu ntara mbashimire kuba mwaduteze amatwi nk'uko mubikora buri munsi dukomeje gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo dore umugani uyu munsi ugumiwe nishaka ishavu arigira impamba murangize icyumweru neza mwari kumwe na venuste nshimiyimana
babyeyi babyaye mu gaheka tubifurije amahoro n'imigisha nk'aho muri hose ku isi dore ntashyo ibagere ku mutima tubifurije kuramba muraho muraho murakoma muraho aho muri bose muze twumva amakuru kuri radiyo yacu ijwi rya amerika
nshuti bakunzi b'ijwi ry'amerika mwari muteramanye naje diane ni nahazureka mbe ndabikebanuye ndabashimira ko mwateze amatwi igice ca mbere c'ibiganiro n'amakuru nari ndemesheje muri kano gatondo kuno wa gatandatu mu kanya duca tubandanya n'ikiganiro c'umuziki kugira ngo kibasusurutse mubandanye kugira igitondo ciza nshimire abegeranirije igice ca mbere c'ano makuru yari nadia taha ahanje tuzongera tuba turi kumwe mu ndwiza mu bindi biganiro bitandukanye by'ijwi ry'amerika